mwaramutse neza se dususuruke inshuti z'ijwi rya amerika uyu munsi nagira ngo mbabwire yuko dufite amahirwe adasanzwe kubera ko muri studio za radiyo yanyu ijwi rya amerika nabakiriye masabo nyangezi masabo we uraho urakomeye uraho kamirindi uranyereye no muri amerika ngo ba
ntabwo ari ubwa mbere narahagendaga kera ariko hari hashizemo agahe ariko rero icyo gihe wagendaga mu zindi nzego ntabwo ari mu rwego rw'umuhanzi na gitari yawe n'ubundi buhanga n'ubuhanga- n'ubuhangange bw'umuhanzi Eh, ahubwo hari icyo wibagiwe nuko ubwo nazaga nari nkiri n'umusore ndabona ukiri terokarisa aha, amareko aha ku matama hari huzuye ubwanwa n'imisatsi igera hirya iriya nuko ubwo ni muri hashize imyaka makumyabiri n'itanu niho mperukina ubwo rero muri iyo myaka makumyabiri n'itanu kandi wari waratangiye gucuranga guhanga mbese no kuririmba gucuranga nabitangiye mfite imyaka cumi n'ine urumva ko ubu ngeze mirongo itandatu n'ibiri imyaka mirongo ine n'umunani yose Eh, ariko rero cyane cyane abantu batangiye kukumenya uri muri orchestre salus populi yahoze ari iya kaminuza y'u rwanda mhm.
niho watangiye kumenyekana cyane nyuma uza kujya mu muriri nyuma uza kugenda ku giti cyawe solo Eh, ne- mu by'ukuri nkiri muri koleji niho natangiye no gushyira indirimbo kuri radiyo muri, muri mirongo irindwi na gatanu igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatanu Mm.
Ntimu- ntimugire ubwoba bw'imyaka kuko imyaka ubu n'ubu harimo abakivuka ubwo, eh, irirukanka kandi Ye, noneho rero ubwo nari mm, nshinzwe korale enfin, orchestre ya korale eh, ni muri koleje yihe christroi college de christroi I i Nyanza.
i Nyanza Mm.
hanyuma navuyeyo njya muri universite i butare eh, eh, nibwo ninjiye muri salus populi Eh.
eh, salus populi nyine tubayo dukina mpita mbasunika dushyira indirimbo kuko nayo ifite indirimbo kuri radiyo Mhm.
mpita mbasunika dushyira indirimbo kuri radiyo ziriya zose ujya wumva ariko hari iyo nigi- iyo mwaririmbye ngo nakubise umugore wanjye twikomereze ndakanyuzemo kuko ni nyinshi Eh, cyane ariko ni ibiganiro mwaririmbaga byinshi byari nk'urwenya birya ntabwo, Eh.
eh, ntabwo ntabwo ari umuco twashaka guteza imbere kwimakaza nako Eh.
nuko noneho tuvuye mm, musarusi populi abizi ko nari kumwe na dr munyambuga bitaga marumba Mhm.
dr bigirankana ah, aracyariho ariko marumba we ya- yitabye imana yitabye imana kera azize atsinda hanyuma y'imodoka wewe nuko- akiri muri kaminuza oya yari yararangije nuko yapfuye inani na kane Aha.
kandi ubwo sarusi populi twageze mbese twatandukanye muri mirongo inani bo barangije igihe nguma y'umwaka umwe Mm, nuko nza kubasanga i kigali mm.
dukora orukesitire yitwa umuriri ariko mbere y'uko tugera ku muriri wari utangiye kuvuga bamwe mu bo mwari kumwe muri Ye- salusi populi ye- bigira nkana marumba ye, burya na kuri base hari hari umusore witwaga boni ntage niko yitwaga nawe- nawe- boniface ntawuyirusha intege yego waje kuba bona intage ajya no muri akora nyampinga akora nyampinga yego Ye. hanyuma hagiye hazamo n'abandi benshi ariko nka- nk'amajwi azwi cyane harimo eh, saxo nkuruziza inkuru karori nziza karori wakinaga saxophone w'umuhanga cyane noneho eh, abandi hari nanone undi w'igihangange witwaga tarisise Mhm.
ngira ngo abidakari ahubwo ndamushuhuje rwose waracyariho eh, aracyariho Ah, na Saxo- bigira nkana nk'uko Saxo- bitubwiye saxo yarapfuye boni yarapfuye Mm.
Eh, bon hanyuma hagiye harimo- hazamo n'abandi batatinzemo cyane ariko harimo n'undi umwe witwa eh, straton katoto wari mutoya kuri twebwe wakinaga trompete Mhm.
ubu aba mu- eh, hariya iwacu mu bubirigi M- muri makeya ntabwo wasanga abasigaye nitwe turi bakeya Mm.
Eh, niyo mpamvu iyo tubonye uwo mwanya wo gufata ijambo tuvuga ngo eh, twibuke nyine ba- bagenzi bacu abo ngabo kuko twakomeje Mhm.
eh, umurage twari twafashe ho nk'intego yego nuko ubwo rero nyuma murangije kwiga mwese eh, muza ku- gukora umuriri i Duhurira kigali kigali eh, orchestre umuriri dushyiramo umusore umwe witwa karemera jean marie wari ufite orchestre fm i- i cyangugu sinzi niba ubi- uyibuka genda yizi na jean marie ndamuzi kubera ko ndakeka na, na s- ishuri ryisumbuye ryize hari muri college saint andre We- we, nyuma eh, nawe- ndakeka yarakoraga muri brd Oui, oui, oui.
Yego.
nawe akaba umuhanga kuri gitari ya solo akagira n'ijwi nyine nawe aka ubu hari indirimbo nyinshi dufite buriya nza- naza kukubwira izo arizo ukajya umenya muzishyizeho ukajya umenya wa- wa- iyi wa- ni sarusi ninde, umuriri eh, uyu ni inyange zise nuko nyuma rero uza gufata icyemezo cyo kuba wenyine gucuranga ugira kariyeri solo Eh, ariko nyine ubwo kariyeri solo n'ubundi yari irimo ha- kuko nakubwiye ko nari nagiye muri sarusi na- mfite indirimbo kuri radiyo zanjye bwite Eh, nako- nakomezaga gucuranga gutyo ariko muri orukesitiri nkaba ndi nabwo nkaba ndimo Eh, ariko na- solo ntabwo nigeze nyita gusa gusa guhera icyenda- inani na kane natangiranye na, na kariyeri solo na ufite niho nakoze kasete yan- yanjye ya mbere icyo gihe zari za kasete eh, i- nyi- nyishyuriwe n'umu uriya muzungu wakoze witwa Home Bartsun kuko hari indirimbo zanjye yari yakoresheje muri muri- no mu muri muri filimi ye birigi yego nuko nyine wakoraga amafilimi dokumentari dukorana eh, ubwumvikane kugira ngo eh, nyine ntangire ah, ah, ah, ntere inkunga ntangire eh, iyo- muri iyo kasete nuko nuko muri byatangiye iyo filime hari harimo indirimbo zirata u rwanda hari indirimbo ahubwo zi- nk'iriya ndirimbo yitwa dariya yari irimo dariya nkunda tarara, tarara. Na- nta nubwo nta nubwo Igira hino Eh.
maze ntuvu nyegereye ikomereze
Eh, ntabwo- nta nubwo byari ibintu bi gusa nuko yari indirimbo nziza yari yafashe yanayifashe mbere tutaranamenyana Mm, hanyuma yumva gusa ari indirimbo ari berceuse nziza akayishyira ku ku misozi y'iwacu akumva birajyanye imisozi myiza Eh.
itatse Eh, icyatsi no.
kibisi nuko rero ni- ni- nicyo cyatumye du- dukubitana nyine nuko turakomezanya Ko- ubwo kariyeri solo rero Iba- ni aho ngaho yabaye rwose ku mugaragaro kubera ko nari ninjiye mu by'amakasete buriya ndi- nigiye umunyarwanda wa mbere wakoze kasete y'indirimbo z'um- zanjye z'umwimerere z'umwimerere Eh, abandi bafataga eh, indirimbo eh, z'abahanzi banyuranye bakazishyira hamwe kugira ngo bazikusanye kuri njye ndavuga nti ndazita- ndabitangiye ngibyo kandi byagize byarame- waramenyekanye icyo gihe cyane kurusha kurusha na mbere ya hose kurusha uri ugitangira muri koleji kurusha uri muri salos populi kurusha uri mu muriri u- u- aho ngaho nyuma utangiye gukora amakasete yawe ku giti cyawe niho wamenyekanye cyane Uwi, na- u- nakeka ko byaba ari byo ariko ntabwo nta nubwo umuntu akora ubwo busesenguzi ngo avuge ngo Yego.
ngo byagenze gutya mujye Gusa- mubiduharira gusa ariko aha eh, n'abandi bashakashatsi yego Eh, gusa ariko nari mfite nafashe indi ntera nanjye numva ko mfashe indi ntera eh, ko umuziki burya nawukoze ari mbere na mbere ari uko undyohera ubwanjye ari ukuwukunda eh, kuwukunda atari ugushaka amaramu Eh, yari hobi ku buryo nakomeje mbikora ndi no muri mu kazi ka leta Eh, ari nayo na- na- no mu muriri na tu- twari kumwe n'aba- n'abo bagenzi banjye nabo bari bari bari ba dogiteri ba- bakora akazi ka bavura ubuganga.
abantu babigira nkana Eh, nuko ku buryo ntabwo yari hobi ntabwo ntabwo byari eh, ibintu byo ku by'umwuga by'umwuga.
byo kukubeshaho Eh, wala.
Eh.
ni uko nguko rero twagiye tubizamura Eh, igihe rero by'umwihariko nyine nkomeza niyo buri ku buryo buri mwaka nakoraga nasohoraga kasete yego Eh, kugeza ubwo igihe rero muri muri rusange wasohoye kasete zingahe ubwo kugeza muri mirongo cyenda na kane nasohoye kasete imwe, hafi imwe ku mwaka ni ukuvuga uh, Kera nyinshi.
hari hari ibirunga hari mm, hari mwana y'u rwanda hari mukerarugendo hari iyitwaga source du nil hari mu gifaransa hari iyitwa rubanda iriho ziriya za byumba eh, hariho hari iyitwa karame hari iyitwa kavukire kavukire nayisohoye muri mirongo eh, icyenda na rimwe iriho izo ndirimbo nyine hanyuma hacamo aka- aka- akahe gatoya izindi ziza kuza nyum- inyuma eh, kubera amateka nyine radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda umushyitsi masabo nyangezi yaje muri leta zunze ubumwe za amerika mu rwego rwo gukora amakonseri iya mbere arayikorera hano i washington muri uyu mugoroba ni muri urwo rwego rero natwe twagize amahirwe aza kudusura hano muri studio za radiyo yanyu ijwi ry'amerika twigombye mu magambo nyamara yazanye inanga gitari yiwe niko se masabo Oui.
watunyurijeho akantu yego hari n'izindi ndirimbo ushobora kutwemerera kuzajya duhitisha ariko rero aka kanya kubemerera kuzihitisha ubwo turaza kubivugana yego
Eh, mugomba kuzajya mudufasha kimwe mu bintu byaranze eh, umu- uyu mwuga wanjye um, umwuga nubwo ari- mvuga ko ari hobi navuga nyine umwuga Eh, ni uko nagerageje guharanira uburenganzira bw'umuhanzi Eh, hari iki- wajya ugeze kubyumva wenda muri mirongo icyenda na kabiri nshaka ko rwose mudufasha kugira ngo dusobanurire sosi- abantu- sosiyete eh, itera intambwe yumve ko umuhanzi agomba kubeshwaho n'ibihang- n'ibihangano bye cyane cyane ko burya ni imwe muri za prinsipe ziri muri ya declaration universelle de droit De l'homme.
humain yego Eh, rwose ibyo bintu birimo by'uko umuntu ubuhanzi ari umutungo eh, We wa- bwite rwose.
oui, oui, voilà.
utavogerwa iyo ndirimbo ni iyihe iyo Zugira?
ndirimbo rero ubundi mu by'ukuri niyo ndirimbo yanjye eh, mvuga ko ari iyo ndirimbo yanjye ari nk'ibendera eh, oya Nimba ariko indirimbo ndavuga.
yanjye y'urukundo i- Eh.
iri hejuru y'izindi Aha.
muzo nagiye mpimba kuko ni indirimbo eh, nahimbiye igihugu cyambyaye Mm, u rwanda Eh, ku buryo rero nze- nyi- nyiririmba gutyo nkumva rwose iri ifite uranabivuga umwihariko.
ukabona ufi- ushaka kugira ikiniga Eh, ariko n'abantu hari ubwo tujya tuyikina twagiye tuyikina mu buryo bunyuranye Eh.
ku buryo rwose abantu ba- bavuga ngo bazanye urumeza rimwe na rimwe ahantu hamwe na hamwe rwanda ngobyi yaduhetse reka tukuririmbe tukuratira abatakuzi uri igitego tuje kukuvuga ibigwi uruhame rw'amahanga tuje kukuvuga ibigwi uruhame rw'amahanga ohoho rwanda rwa kanyarwanda mvuka ni wowe nasanze nsangura igitego sangu rirwe muteye neza rwanda rwa kanyarwanda komera komeza utera imbere uruhame rw'amahanga komera komeza utera imbere uruhame rw'amahanga ohoho rwanda rwa kanyarwanda ohoho rwanda rwa kanyarwanda
masabo I- nyangezi irakomeza nyine ariko- irakomeza utunyuriyemo masabo nyangezi umuhanzi w'umunyarwanda w'inararibonye nk'uko yabibabwiye yatangiye kera ubu ngubu amaze imyaka hafi mirongo itanu acuranga ahimba indirimbo aririmba ariko rero muri sabusi populi ntabwo wa- wa- wacurangaga gitari wa- wa- wavuzaga ingoma Eh, gitari narayicurangaga kuko hari indirimbo nk'indirimbo ninjiranyemo nari nsanzwe mfite yari no kuri radiyo icyo gihe mbere mvuye muri koleji ni- ninjiranye mbese ba- muri recrutement badu badushyiramo Eh, nakinnye indirimbo yitwa eh, inshuti yanjye Eh, ariko- ese wa- ariko tuy- waturirimbiyeho gatoya reka mbanze nkubwire uko imeze Ehe.
urahita wumva iyo ariyo Eh, kuko eh, ngo nyine muri salus populi twayishyizemo muri- muri gurupe nini kuko n'ubu nari mfite ka orukesitiri muri koleje ariko tuyishyiramo mm, tu- na gitari elegitike rwose tu- ibintu bihambaye Eh, noneho umuntu agatangira noneho akavuga ngo eh, uwo gitari igatangira noneho hakabamo ngo amava marshe ntiyibuka ndayibuka n'ingufu nyinshi cyane Eh, anava marishe eh, yiza n'ingufu nyinshi ninde wabivugaga ibyo ngibyo Iyo ibyo ni- ni- ibyo ni marumba munyambuga wari Eh, nk'umu- wari perezida wa nk'umukuru muri orchestre, eh?
umukuru mu bareye eh, wari perezida wa orukesitire Eh, noneho hakaba na n'undi witwa tarisise nakubwiye uriya uba idakare akagira agakina gitari nawe neza cyane ahubwo eh, uwo ni nawe wakoraga animasiyo muri za ndirimbo zindi za oh, mado mado mado eh, N'ikizwi muramuzi cyiza rwose.
cyane, yego.
Eh, bara.
eh, Eh, iyo ndirimbo rero ubwo niyo niyo na- ninjiranyemo ni ukuvuga ngo warumbajije ngo niba narakinaga ingoma gusa nk'iyo solo yayo ndayi- niyo nijya uyikina gitari Eh, hari no- n'indirimbo zimwe na zimwe eh, nka za zindi z'amazi yacu ya kera nkinamo gitari ariko eh, nakundaga ingoma cyane mm, cyane cyane ha- hari umunyamerika wigeze kuza iwacu mu gukora turune mu rwanda witwa taje mahara noneho tujya kumureba noneho tu- tumva a- afite aba perikisiyo n'ingoma rwose bi- biryoshye biryoshye by'abahanga Eh, tukajya tw- tujya kubyigana Eh, ni kimwe mu bintu byatumye nkunda ku ku- Gukubita ingoma.
Mm, kuvuza ingoma Mu yandi magambo uretse niwe ko- wabyigishije.
uretse ko aha.
Eh, iyo ugiye imbere uzi usubiye inyuma cyane wasanga no muri primaire navuzaga ingoma yego nyine za kinyarwanda urumva urumva oya ingoma yo ku ishuri ya yindi yo kubwira aba- Yo gukaraga.
abanyeshuri ngo gukaraga rwose ugakaraga Eh.
u- uvuga isaha nyine eh, uvuga isaha eh, nuko abaturage bari mu mirima baka- bakavuga bati isaha irageze isaha iyi ni iyi." bakayumva nyine bakamenya umurishyo Eh, ari masabo No, nari rubyogo cyane
eh, nuko nuko na- natekereje ko wenda ubwo ako kantu ka ko kuvuza ingoma kari kandimo ariko na- no- no kugira sansi ya ritime nyine iku- ikurimo njyana mm, wala Eh, bituma rero indi- mu ndirimbo nka za nkumbuye inkogoto nka za ki eh, harimo eh, naravuzaga izo ngoma kandi ku- mu buryo buhambaye ariko rero wari utwemereye mu kanya yuko nshuti yanjye utubwira ut- wavuze utereka mbanze mvuga uko imeze hanyuma Ukuntu rero itangira.
gucuranga Reka wumve ukuntu itangira
yego Eh. Anava, donc aho niho yavuga ngo anava anava marshe Eh.
Eh,
nshuti yanjye yitega amatwi nshuti yanjye yitega amatwi ubuzima burarushya abantu turaruhije isi byose birarushya isi byose birarushya etcetera etcetera yego masabo nyangezi adushogongeje ku ndirimbo ye mu za kera cyane yatangiriyeho yajyanye muri salus populi nshuti yanjye noneho mureke twumve nshuti yanjye nyine nk'uko noneho salus populi nayo yayicuranze
Thank you. tega amatwi ubuzima burarushya abantu turaruhije by'isi byose birarushya nshuti yanjye aho uri hose nshuti yanjye aho uri hose tumenya yuko urukundo ruruta byose mu buzima jya witonda aho uri hose ntumenye icyatsi n'ururo kandi jya ukoresha ukuri ntugahemukire inshuti Yeba, ba.
ijwi ry'amerika ikiganiro dususuruke ikiganiro twagiranye n'umuhanzi nyangezi masabo ni kirekire tubaye duhiniye ahangaha mbemereye ko igice cya kabiri tuzacyumva ku wa gatandatu utaha ndabashimiye cyane mugire wikendi nziza murakarama
rwanda ngobyi yaduhetse reka tukuririmbe batira batakuzi uri igitego tuje kukuvuga ibigwi uruhame rw'amahanga tuje kukuvuga ibigwi mu ruhame rw'amahanga Oh, rwanda rw'akanyarwanda Oh, rwanda rw'akanyarwanda mvuka ni wowe nasanze sangura igitego sangurirwe muteye neza rwanda rw'akanyarwanda komera komeza utere imbere mu ruhame rw'amahanga komera komeza utere imbere mu ruhame rw'amahanga Oh, rwanda rw'akanyarwanda Oh, rwanda rw'akanyarwanda mvuze ubwiza bwawe rwanda nziza bwakwira bugacya imisozi yawe rudasumbwa yaramamaye hose imirambi ibibaya n'imigezi ndetse n'ibiyaga ivuhurera na ruhondo yoha muhazi Oho, rwanda rw'akanyarwanda Oho, rwanda rw'akanyarwanda amashyamba yawe rwanda nziza yahogoje amahanga